ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bahunze ari benshi umujyi wa sake mu birometero makumyabiri na birindwi uvuye mu mujyi wa goma ikinyamakuru africa intelligence cyandikirwa mu bufaransa kiravuga ko repubulika ya demokarasi ya kongo yiteguye imishyikirano n'u rwanda imishyikirano igamije kurangiza intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu umunyamakuru diedone niyosenga uzwi nka cuma hasani wo mu rwanda arasaba kuburanishwa n'inteko y'abacamanza batatu aho kuburanishwa n'umucamanza umwe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na edi rwema umuherwe sebastien pinera wabaye perezida wa shiri yitabye imana aguye mu mpanuka ya kajugujugu ibi byemejwe n'ibiro bye mu itangazo ibyo biro byagize biti tubabajwe no kubagezaho inkuru y'akababaro y'urupfu rw'uwahoze ari perezida w'igihugu iryo tangazo rivuga ko kajugujugu yari itwaye pinera w'imyaka mirongo irindwi n'ine yagiriye impanuka mu gace ka lagoranko gasurwa cyane na ba mukerarugendo kari mu birometero metero magana cyenda na makumyabiri uvuye mu murwa mukuru Santiago abandi bantu batatu bari kumwe bo bararokotse Pinera yategetse shiri manda ebyiri hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na cumi kugeza ibihumbi bibiri na cumi na kane no mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri minisitiri w'umutekano w'igihugu Carolina Toha yavuze ko Pinera azashyinguranwa ibyubahiro byose bigenerwa umukuru w'igihugu byari bimenyerewe ko Pinera akunda kwitwara muri kajugujugu ye ikinyamakuru Forbes cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika gikunze gusohora urutonde rw'abakire cyane ku isi kivuga ko Pinera yabarwagaho umutungo ugera kuri miliyari ebyiri hafi n'igice z'amadolari muri repubulika ya demokarasi ya kongo abarwanyi b'umutwe wa adf urwanya ubutegetsi muri uganda barashinjwa kwica abaturage bagera ku icumi mu ntara ya ituri inkuru twateguriwe na oriyani itangishaka umutegetsi w'igipolisi cy'agacimbiri ka mambasa yabwiye ikinyamakuru cy'abafaransa ko ibiziga by'abo bantu byatowe mu bice bitandukanye byo mu ishyamba ry'ako karere uwo mutegetsi yongeye avuga ko igisirikare cya kongo kiriko kirahiga abagwanyi bari mu gace ka irumu uturere twa ituri na beni hafi y'intara ya kivu ya ruguru umwe mu bayobozi b'amashyirahamwe yigenga iyi mambasa yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko abantu cumi na batatu bishwe benshi muri bo bakaba barabarimyi ibiziga byabo byari bikiri mu mirima yabo ku munsi w'imana amashyirahamwe yigenga yari yavuze ko baharuye ibitero mirongo ibiri na bitatu bikekwa kuba byarakozwe na adf mu kwezi kwa mbere mu karere ka beni honyine muri ibyo bitero bavuga ko hishwe abantu mirongo umunani adf ni umugwi w'abagwanyi bagizwe ahanini n'abaganda bo mu idini rya islam kuva mu mwaka wa cumi n'icenda niho batangaje icese ko bakorana n'abagwanyi baharanira leta ya kisilamu mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika abanyasenegari bafite ubwoba ko igihugu kirimo kigana habi haba mu bucuruzi no ku ruhande rwa demokarasi ni nyuma y'uko perezida makisal atangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu yari ateganijwe tariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi asubitswe umucuruzi asan fal ugurisha cyaguwa yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko yaterwaga ishema n'igihugu cye cyari kimwe mu bifite amahoro na demokarasi isesuye mu karere giherereyemo kagizwe n'ibihugu bimaze iminsi bibamo za kudeta uyu mucuruzi far yagize ati tariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa kabiri wari umunsi ukomeye aho abaturage bagombaga kwihitiramo abayobozi babo none makisa yambuye abaturage bagera kuri miliyoni cumi n'umunani ayo mahirwe abagize inteko ishinga amategeko muri icyo gihugu kuri uyu wa mbere bemeje ko amatora asubikwa kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka ibi bivuze ko perezida sal azakomeza kuyobora igihugu kugeza nibura mu mwaka utaha ubwo azaba abisikana kuri uwo mwanya n'uzamusembura perezida sal avuga ko yabitewe n'uko abagize inteko ishinga amategeko n'akanama karinda iremezo ry'itegeko nshinga bananiwe kumvikana ku rutonde rw'abakandida ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi basanga uyu ari umugambi yari asanganywe kubera ko mu ishyaka rye bafite ubwoba bwo gutsindwa abandi basanga ari amayeri yo kugumisha perezida Zal ku butegetsi ibi byatumye hirya no hino mu gihugu haba imyigaragambyo yo kwamagana icyo cyemezo kuri uyu wa mbere leta yafunze interineti ku mpamvu yita ko ari ikoreshwa nabi ryayo mu gukwirakwiza imvugo zibiba urwango mu baturage mu itangazo umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko bahangayikishijwe n'icyemezo cyo gusubika amatora muri senegal zimbabwe yateye intambwe igana ku gukuraho igihano cy'urupfu mu mategeko ahana yayo leta muri icyo gihugu yashyigikiye umushinga w'itegeko ukuraho icyo gihano umuntu wa nyuma uheruka guhanishwa icyo gihano byari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ariko hari abantu benshi bagifunzwe bahanishijwe igihano cy'urupfu minisitiri w'itangazamakuru jenfan muswere yavuze ko inama y'abaminisitiri yemeje umushinga wo gukuraho igihano cy'urupfu mu itangazo yavuze ko babikoze nyuma y'ibiganiro bitandukanye bagiranye n'abaturage hirya no hino mu gihugu avuga ko ibyo biganiro byagaragaje ko abaturage bashyigikiye igitekerezo cyo gukuraho igihano cy'urupfu yagaragaje ko mu itegeko rishya abantu bazahamwa n'ibyaha bikomeye bazajya bahanishwa igihano cyo gufungwa burundu gusa ntibiramenye igihe inteko ishinga amategeko izatora iryo tegeko ishyaka riri ku butegetsi rya zanu pf niryo rifite ubwiganze mu nteko amakuru ava mu butegetsi agaragaza ko abantu mirongo irindwi n'icyenda aribo bahanishijwe igihano cy'urupfu kuva zimbabwe ibonye ubwigenge mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani perezida emerson munangagwa w'imyaka mirongo inani n'umwe ari mu bashyigikiye ko icyo gihano kivaho dore ko nawe ubwe yigeze gukatirwa igihano cyo kwicwa muri za mirongo itandatu icyo gihe yari yahamijwe icyaha cyo guturitsa gari ya moshi ubwo yari akiri mu nyeshyamba zarwaniraga ubwigenge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ibihugu mirongo inani na birindwi byari bigifite mu mategeko yabyo ahana igihano cy'urupfu nk'uko byemezwa n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International itangazamakuru rya leta muri siriya ryatangaje ko israheli yagabye ibitero mu ntara ya homes mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru bya siriya sana yavuze ko indege zabo z'intambara zaburijemo ibyo bisasu televiziyo y'igihugu yavuze ko ibindi bitero byagabwe hagati mu gihugu mu ntara ya homes mu cyumweru gishize leta zunze ubumwe za amerika nazo zari zagabye ibitero ku mitwe y'abarwanyi bashyigikiwe na irani iri muri siriya na iraq ibyo bitero byahitanye abarwanyi benshi byari bigamije kwihimura kuri iyo mitwe iheruka kugaba igitero ku basirikare ba amerika muri yorudaniya mu kwezi kwa mbere ibitero bya isaheli hafi ya damascus umurwa mukuru wa siriya byishe abarwanyi umunani barimo abo mu mutwe w'iterabwoba ushyigikiwe na irani ibitero bya isiraheli muri siriya byari bisanzwe bimenyerewe ariko byarushijeho kwiyongera kuva umutwe wa hamasi ugabye ibitero kuri isiraheli mu kwezi kwa cumi umwaka ushize
urakoze edi rwemamu ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shoro kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izay'indwi gushika izay'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urukiko rw'ubujurire mu rwanda rugiye gusuzuma niba rwagena inteko y'abacamanza batatu baburanisha umunyamakuru diodone niyosenga uzwi nka cyuma hasan cyuma n'abamwunganira mu mategeko baravuga ko bakeneye ubutabera buboneye kandi buciye mu mucyo urubanza rutayobowe n'umucamanza umwe kigali eric bagira gusa umunyamakuru Diedone niyo nsenga uzwi cyane nka cyuma hasani yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire ruri hano i Kigali mu Rwanda acumbagira yari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa umucamanza akimuhamagaza amusaba kwigira imbere ngo aburane niyo nsenga yamusabye ko yaburana yicaye mu magambo ye yagize ati ubuzima bwanjye buri mu kaga ndasaba kuburana nicaye ati mu gitondo tuza kuburana badupakiye imodoka nk'abapakira ibitoki birushaho kungiraho ingaruka yakunze kugaragara yubitse umutwe imbere y'umucamanza ku meza baburaniraho umucamanza akamusaba guhagarara neza umucamanza umuburanisha yamubwiye ko hari amategeko bagenderaho bityo ko buri wese aba agomba kuburana ahagaze yamusabye kugerageza akihangana akaburana ahagaze kuko umucamanza yavuze ko byajya bimugora kumubona igihe yaba yisobanura yicaye mu bandi bafungwa abanyamategeko bamwunganira gatera gashabana na mugenzi we jean bosco sefu ntirenganya bahise bazamura ingingo yo kuba umunyamakuru ucyuma hasani asaba kuburanishwa n'inteko igizwe n'abacamanza batatu bavuze ko icyifuzo cya cyuma hasani bakimenye kuri uyu wa mbere ubwo bamusuraga muri gereza umucamanza ati aa ibyo bintu ntabwo mbishaka uyu munsi tugiye gusuzuma niba koko dushobora kwakira ikirego cya cyuma hasani gisaba gusubirishamo urubanza abanyamategeko gatera gashabana na sefu ntirenganya babwiye umucamanza ko ibaruwa bandikiye perezida w'urukiko rw'ubujurire basaba yuko urubanza rwaburanishwa n'abacamanza batatu bayishingiye ku biteganywa n'amategeko umucamanza akibutsa ko ibyo aba banyamategeko bakoze bagombye kuba babinyujije mu buyobozi bw'urukiko kandi ko babikoze igihe cyararenze akabifata nko kutubaha urukiko gashabana akavuga ko ntaho bihuriye no gusuzugura urukiko kandi ko batanarota barwubahuka umucamanza nawe ati nta bubasha dufite bwo gusuzuma ibyo musaba yisunze ingingo z'amategeko gashabana yibukije ko urubanza ruburanishwa n'umucamanza umwe ariko ko iyo harebwe ku buremere bwarwo perezida w'urukiko ashobora gushyiraho inteko y'abacamanza batatu umucamanza akavuga ko uruhande rurega rutamugaragariza neza uburemere bw'uru rubanza rw'umunyamakuru cyuma hasani wa ishema tv gashabana na ntirenganya barasabira umunyamakuru cyuma hasani amahirwe kugira ngo hazaburane mu bwisanzure bakibutsa ko na mbere mu rukiko rw'ubujurire yaburanishijwe n'inteko igizwe n'abacamanza batatu ubushinjacyaha buvuga ko ubusabe bw'uruhande baburana bwabumenye mu iburanisha bwibutsa ko kugera inteko y'abacamanza batatu perezida w'urukiko atabisabwa n'umuburanyi uwo ari we wese bwavuze ko mu kugena umucamanza umwe ari uko perezida w'urukiko yabonaga bikwiye ubushinjacyaha bukavuga ko mu rwego rw'amategeko ubusabe bwa cyuma hasani n'abamwunganira ntacyo bushingiyeho umunyamategeko gashabana akavuga ko mu kongera gutakambira perezida w'urukiko rw'ubujurire bamusaba inteko y'abacamanza batatu birinda ko mu magambo ye ejo n'ejo bundi hatazavuka ikibazo cyo kuvuga ko ataburanye mu mucyo no mu bwisanzure akavuga ko mu kubisaba basanga ariyo mahirwe ya nyuma yaba asigaranye yo kuzaburana urubanza mu bwisanzure imbere y'abacamanza batatu umucamanza akavuga ko abanyamategeko bunganira cyuma hasani bagombye kuba hari icyo bakoze na mbere y'uko urubanza rutegurwa rukanahabwa itariki y'iburanisha byamufasha umwanya muto ajya kwiherera agamije kumenya niba perezida w'urukiko yarabonye ubusabe bwabo umucamanza yanzuye ko perezida w'urukiko atabonye ubwo busabe kuko babwohereje batinze mu buryo bw'ikoranabuhanga rya IECMS ryifashishwa mu nkiko gusa avuga ko ukuriye urukiko rw'ubujurire arafata umwanya agasuzuma ubwo busabe nyuma cyuma hasani akazamenyeshwa indi tariki yo kuzitabira iburanisha kuri bwana pirimiyani rukebesha ubyara umunyamakuru cyuma hasani akavuga ko kubera urubanza rwadindiye umuryango umaze gutagangara ese aribyo nabwiraga abo muri imani wose natwe nk'abantu b'umuryango kujyayo urubanza rukarasubika kubera amadosiye bamwimye natwe nk'umuryango tuba tuharenganiwe kandi mu rwanda abanyarwanda bose baratuje ariko ni njyewe n'umuryango wanjye dufite akaga twakoze iki ntabwo dutera ubwoba ariko nabera biraduhangayikishije ndetse kuba twari abantu b'abahinzi tutagiye kuri gereza tukaba twaje hano mu rukiko kandi nabwo ntibicika rero ubwo ntitugomba kurarihinga ubusabe bwanyu bwaba ari ubuhe ubusabe bwacu ni ukuba yabona ubutabera mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo urukiko rukuru rwahanishije cyuma hasani gufunga imyaka irindwi no gutanga ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga ni nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru no gutambamira ibyemezo bya leta mu mwaka wakurikiye urukiko rw'ubujurire rwashimangiye icyo cyemezo cy'urukiko rukuru niko kuregera gusubirishamo urubanza mu ngingo nshya ibyaha bifata umuzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri cyuma hasani ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki agasobanura ko ubutegetsi bumuziza kutarya umunwa yibanda ku biganiro bibwambika ubusa mu makosa bukorera abaturage uru ni urubanza ruri gukurikiranwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga n'iby'imbere mu gihugu ndetse n'abadiplomati bo muri za ambasade za leta zunze ubumwe za amerika n'iy'ubwongereza mu rwanda umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro muri amerika human rights watch uherutse gusaba u rwanda gutanga ubutabera buboneye mu rubanza rwa cyuma hasani kandi rugahagarika ibikorwa by'iyicarubozo avuga ko ahura nabyo muri gereza ni nacyo kimwe n'ishyirahamwe rirengera abanyamakuru cpj rifite icyicaro muri amerika eh bugira ubusa ijwi rya amerika i kigali muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bahunze ari benshi umujyi wa sake mu birometero makumyabiri na birindwi uvuye mu mujyi wa goma barahunga imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M makumyabiri na gatatu bamwe bagiye mu nkambi ya bulengo abandi bajya mu nkambi ya rusayo indi mirwano iravugwa mu duce twa shasha kikuku bweremana na kihoce sake jimi shukani bakomera ntuye iturufu telefone ruguru y'ishyaka bihunze ku bw'amagombe menshi turi kuvana amasaha emuventuro wayo iri kumanuka ishyaka emuventi uri kurwana n'abandi ni abamayimayi mayimayi y'umusore imbere y'uko usanga n'ukuntu wishyaka turi kugenda igomba uyu ni madamu nyirahabimana deodansiya umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'eshatu du- twahuriye muri karite ya mayutsa muri sake hateganye n'imisozi ya karuba muri shasha afite imizigo n'abana be babiri ahunze imirwano ikomeje hagati ya fardc na m makumyabiri na gatatu irimo kubera muri shasha na kiroce uduce dukikije sake gusa kumenya aho imirwano nyirizina ibera biragoye kuko tutabashije kuhagera abarimo guhunga baza mu mujyi wa sake bemeza ko m makumyabiri na gatatu itarava muri shasha ariko hari uduce turimo ingabo za leta fardc na wazalendo nibyo ntitwabashije kubyibonera n'amaso yacu ngo tubihamye ubu gusa uyu ni bwana Musabyimana Jean Marie umugabo twahuriye ku kiraro gihuza sake na kiroce werekera shasha atubwira uko byifashe mu nzira mu nzira uko byifashe tuvuye ishashe mu kuva ishashe rero turaje tuhage- tugeze mu nzira abazarendo nibo bari mu nzira n'ikiroce guverinoma yeri hano mu nzira mu maka mu- nimwo yibereye ikiroce isoko ku isoko hakurya eh, ni hiri ishashe mevenduruwa iri kurasagura abaturage iri kubica ni abantu bari kujya mu isoko ni abantu bari kujya kuzana ibyo kurya none shasha ubu ngubu iri mu bande shasha emuvenderi iri mu isoko hagati musanze Eh, bazarendo bari hano kiroce ku disipa ku bitaro niho bari Abame- bazarendo niho bari aha turi uhagaze mu mujyi wa sake icyo twumva ni urusaku rw'imbunda nini n'intoya zivugira mu duce imirwano iberamo hagati ya m makumyabiri na gatatu na fardc ikomereje mu gace ka shasha na bweremana mu nkengero za sake mu teritwari ya masisi umujyi wa sake urimo kwakira impunzi nyinshi zivaho imirwano irimo kubera muri aba baturage harimo abahunze kuva mu cyumweru gishize ubwo inyeshyamba z'umutwe wa m makumyabiri na gatatu zafataga agace ka shasha basatira na kiroce abarenga igihumbi bakiriwe mu mujyi muto wa sake abo tubashije kugeraho muri sake bakiriwe mu bigo by'amashuri ndetse n'isengero baravuga ko kuba bahunga babayeho mu buzima bukomeje kuba bubi cyane icyo basaba kuri leta ya kongo n'abagira neza ni ukubazanira ubufasha vuba byihuse mu kurinda ingaruka mbi zishobora kubageraho cyane izifitanye isano n'umwanda ahangaha tubayeho nabi cyane kuko ibyo kurya byarabuze ibyungu byose twarabitaye ibyo gutekamo ndabyo tukibona ubwo ngubwo tubayeho ku bushake bw'imana kurara no kuramuka ni ubushake bw'imana tu tugasaba abayobozi kugira ngo badufashe ku ibyo byo kurya ndetse n'icyo twatekeramo tukamenya ngo aho turerekeza ni hehe wenda inzara igapunguka muri makeya pandasi muyahunze aturutse i karuba muri shoferi ya bahunde ubu hafitwe na m makumyabiri na gatatu avuga ko kubona ibyo kurya kuri we n'umuryango we bigoye cyane kubera guhunga buri munsi ngiye kugera hano na marangije kuva ikabuba nari ndangije amezi abiri duhunze kuri izi shasha shasha ejo bundi kwa gatanu nimugoroba niho twumvise amasasu menshi niho twageze hano ku isaha zo mu gitondo byatangiye bikubita gute kugira muve muri shashi byari ibisasu byinshi niye mu bento none se ubuzima hano byifashe bite ubuzima turiho nabi nawe uri kureba ukuntu bari guteka abana kuryama hasi abandi ni benshi tukaryama no hanze bagufasha iki
ibyo kurya n'amahema byose n'iby'ubu nta n'icyo mutwazanye reba n'ukuntu turi guteka no gusira n'imiti yo kudufasha umujyi muto wa Sake ukomeje kwibasirwa n'ibitero bya M makumyabiri na gatatu kuva mu cyumweru gishize aho uyu mutwe wisubizaga karubana shasha muri gurupe ya Mupfunyishanga aho ingabo za Kongo FARDC zihagaze ubu ni kiroce ku bitaro bikuru bya gurupe ya Shanga imbere yaho gato hari imitwe ya Wazalendu zifata iya mbere mu kurwanya M makumyabiri na gatatu kugeza ubu ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubucuruzi bikorerwa kuri uyu muhanda byarahagaze kuva mu cyumweru gishize nta modoka cyangwa moto ishobora kuva guma ngo yerekere muri Kivu y'Epfo inyuze mu teritwari ya Kalehe Jimmy Shukurani bakomera ijwi rya Amerika igoma
ukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tukivuga kuri repubulika ya demokarasi ya kongo biravugwa ko icyo gihugu cyiteguye kugirana imishyikirano n'u rwanda imishyikirano igamije kurangiza intambara ibera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ayo makuru aravuga ko ibisabwe na leta zunze ubumwe za amerika kongo yiteguye gufungura imiyoboro y'ibiganiro na leta y'u rwanda ivuga ko ishyigikiye umutwe wa M makumyabiri na gatatu Rwanda rurabihakana iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru Africa Intelligence gifite icyicaro mu Bufaransa kandi cyandika amakuru kivana mu bigo by'ubutasi by'ibihugu bitandukanye E, cyandika ko mu kwezi gushize kwa mbere e, perezida wa Angola Joao Lorenzo yohereje i Kinshasa Mathias eh, Bertino Matondo ushinzwe ibiro by'ubutasi bwo mu mahanga icyari kimujyanye kwari ugutegura urugendo perezida felix tshisekedi agomba kugirira muri angola kugira ngo aganire na mugenzi we lorenzo ku ruhare yagira nk'umuhuza n'u rwanda africa intelligence ivuga kandi ko iyo myiteguro yose ikurikiranirwa bya hafi na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken wasoreje mu kwezi gushize muri angola urugendo aheruka gukorera muri afurika uruhare rwa angola nk'umuhuza w'u rwanda na kongo minisitiri anthony blinken yaba yararuganiriyeho kandi na perezida wa kenya william ruto waba waravuze ko ashyigikiye uwo mugambi ikinyamakuru africa intelligence ikomeza ivuga ko leta zunze ubumwe za amerika ikomeje gushyigikira ko umuhuza w'umuryango w'ubumwe bwa afurika joao lorenzo yaba umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo cyongeraho ko abajyanama ba Perezida Tshisekedi babyakiriye neza gusa perezida wa kongo yavuze ko iyo mishyikirano itazaba igihe cyose ingabo z'u rwanda nk'uko abivuga zizaba ziri ku butaka bwa kongo ndetse niyo mpamvu yaba yarasabye ko ziva muri teritwari za masisi na rucuru ndetse no mu mujyi wa bunagana uri mu maboko y'umutwe wa m makumyabiri na gatatu kuva mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri ikindi gitangazwa n'ikinyamakuru africa intelligence kuri iyo mishyikirano ni uko umwaka ushize perezida Tshisekedi yohereje umujyanama we bavukana Jacques Chibanda Tshisekedi kuvugana n'ubutegetsi bw'u Rwanda yajyanye n'umujyanama wihariye wa perezida Kahumbu Mandungu Bula bakunze kwita Kawo imishyikirano ngo yaba yarabereye mu kirwa kiri mu nyanja y'Abahinde iza gukurikirwa n'urugendo intumwa ya perezida Tshisekedi yitwa Aaron irunda yakoreye i bunagana aho yabonanye na bertrand bisimwa uyobora umutwe wa m makumyabiri na gatatu ibyo kandi byabaye hashize ukwezi abayobozi b'inzego z'ubutasi z'u rwanda uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo bahuriye ku biro bikuru bishinzwe ubutasi mu mahanga by'ubufaransa i paris kugira ngo bungurane inama kandi bumvikane ku ngengabihe y'imishyikirano i washington ntacyo minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika iratangaza kuri iyo ngingo gusa minisitiri wayo anthony blinken yakunze gusaba ko inzira yonyine yagarura amahoro mu karere ari ibiganiro bitaziguye hagati y'impande zirebwa n'icyo kibazo abakinnyi b'ikipe y'igihugu mu mupira w'amaguru ya repubulika ya demokarasi ya kongo bari mu irushanwa ry'igikombe cya afurika muri cote d'ivoire baboneyeho umwanya wo gukangurira isi ko akarere k'uburasirazuba bwa kongo gakeneye amahoro cedric bakambu yakoresheje urubuga rwa x agira ati buri wese arabona ubwicanyi bubera mu burasirazuba bwa kongo ariko nta wukoma ubutumwa bwageze ku bantu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu mu masaha makumyabiri n'ane chancel mbemba kapiteni w'ikipe nawe yaranditse ati ndasaba mbikuye ku mutima kugira ngo igihugu cyanjye cyongere kigire amahoro ikipe ya repubulika ya demokarasi ya kongo irahura n'iya cote d'ivoire isa mbiri nigeria iraba imaze gukina na afurika y'epfo umupira uratangira isa kumi n'imwe ku isaha ya gmt mugenzi wacu ufite niyo ngabo yaganiriye na steve gateretse umunyamakuru w'imikino kucyo abantu bakwiye kwitega kuri iyo mikino gereza kimwe cyakabiri kuri hanyuma ni inkino zizoba zimeze neza ibihugu byitabiriye zino nkino ndetse binashyitse muri demifinal ni ibihugu by'ijambo muri kino gikombe cyo ku mugabane wa afurika kuko buri gihugu buri gifite igikombe kimwe no kuduga nka kongo bafite ikirenga kimwe south africa baragitwaye bafite kimwe ikipe y'igihugu ya cote d'ivoire nayo yaciye n'amahiganwa nabo bafite igikombe cya afurika kirenga kimwe ndetse ukaza ukabara nigeria bafite ibirenga bibiri igikombe ni ukuvuga ngo demifinal ishyizwemo n'ibihugu atari abashyitsi muri ino faze matche zirahari kandi zirakomeye kuko ugaragaje kuraba amakipe uko yagiye ararengana kuva muri faze do groupe ndetse kinjira muri kimwe cy'umunani gushika no muri kardo finale ejo ku munsi w'ejo demifinale aza kuba yinjiramo ni ikipe ubona yuko n'imiburiburi igeze muri demifinale hari akazi yagiye irakora kuva muri faze do groupe bazi ukuntu bagiye barakina ni ikipe n'imiburiburi uretse nka cote d'ivoire izindi zose zirimo y'abakongo y'aba nigeria y'aba south africa urabona ko ni ikipe zifite parcours zitandukanye reka dutangure nko ku rukino ruzohuza nigeria na afurika y'epfo urwo rukino rubona gute amahirwe uyaha- uwuhemuguye ni match igoye kubera ko na makipe afite muri demi-finale mu buryo butandukanye kubera ko nka south africa ugaragaje kureba mu itsinda barimo bari kumwe na egypte nibyo bihugu biri navuga ngo byari biranguye itsinda bavuga bati aba baraza kurengana ariko egypte murabizi ko yaratashe ntiyashoboye kuronka uburenganzira bwo gushika kure south africa ni igihugu kigeze muri demi-finale giciye kuri za penaliti gitaba n'umunyegori wa munyegori wa mamelodi sundowns umunyegori mwiza cyane ah, abakurikiranye urukino rwahuje ikipe ya south africa hamwe na Cape Verde mu minota ya nyuma Cape Verde yaho ushobora kwita ngo ama occasion yo gushobora gutsinda igitsinda ariko umunyegori wa South Africa abagarura muri match akora save imeze neza cyane biza gutuma baza muri prolongation bikora kuri za penalty ekipe y'igihugu ya South Africa ironka qualification ko yumvaye impeccable y'umunyegori mu gihe ku rundi ruhande ekipe ya Nigeria ni ekipe kuva mu matsinda uretse urukino rwa mbere agabuye izindi zose bagiye batsinda naho urukino rundi rw'ejo rwa kimwe cya kabiri hagati ya repubulika ya demokarasi ya kongo na cote d'ivoire rubona gute Cote d'Ivoire ndetse na na Congo nayo ni match ikomeye ugererageje kureba parcours ya ya Cote d'Ivoire ni ikipe navuga ngo yaronse ikibanza cyo kuza muri betine de finale ari umumere perezida ari nawe wa nyuma yafunze amakipe cumi n'atandatu mugabo uburyo bagenda bararengana gukuramo ikipe shampiyona nka Senegal ukaraba n'uburyo baronse qualification ya kimwe cya kabiri gishiri cya nyuma bisa n'ibitangaza mu mupira w'amaguru mu gihe Congo nayo navuga ngo akayaga finale urukino batsinze bigaragara ko bamerita intsinzi mu iteme de finale baronse qualification yo kure muri Egypte ni match navuga ko igoye kubera ko Cote d'Ivoire muhira niyo yategura no mahiganwa urayiha amahirwe kubera ko igihe bitega ko ariyo ivira munsi aho yaviriyemo mu gihe Congo nayo ishyitse ngaho uno munsi ifite abakinnyi bayihetse ku mugongo abakinnyi nka ba Bakambu abakinnyi nka ba Yohan Wissa ndetse na Capitaine Chancel Mbemba ni ikipe n'imwe uri urabona ko nayo isa amazina yo kwitega muri match ikomeye ku munsi w'ejo gusa Cote d'Ivoire bafite ama absence y'abakinnyi bari majeur batazogaragara muri match yo ku munsi w'ejo nibaza ko bizoha Congo amahirwe yo kuza kwigaragaza ariko nabwo muri 50-50 mu kurangiza mu ijambo rimwe ku byerekeye igihugu cyateguye icyo gikombe cote d'ivoire gushika ubu ibintu byagenze neza ku byerekeye abarorerezi ku byerekeye umutekano ubyitegereza mu ijambo rimwe nta vyera ngo de ariko birasumba ibyabaye muri cameroon hanze y'ikibuga imeze neza nta makuru mabi arasohoka ava muri cote d'ivoire y'abantu bapfuye bapfiriye kuri stade kubera ko habaye imisunikano navuga ngo bi- bisa n'ibimeze neza kiriya kibazo nacyo urabonetse ku bafana ba cote d'ivoire bamenagura ibintu ko ari ukutakira defete batsinzwe ibitsinda bigera kuri bine mugabo ugerageje kuraba ubu bimeze neza baraza kure amatade aruzuye ndavuga ngo ni igikombe uko biri kose harimo reyisite idasanzwe murakoze cyane steve gateretse ndabashimiye murakoze cyane ni hano dusoreje aya makuru y'ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umusore ukirushinga ntaryamira umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana
reka umutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze kumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa munenderwa munini n'agasharishari kashiragaho k'amazima kano